turashimire ko bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na jewe diana ninahazwe intumwa z'impunzi z'abarundi n'iza repubulika ya demokarasi ya kongo zahora mu burundi mu rugendo rw'iminsi itanu rwiswe genda urabe twabonye neza ko uburundi ari nyabagendwa atangorane n'imwe atavyo guhohotera umuntu twese twashe twigana mu mihana iwacu nta munigeze atukomakoma n'umwe bisigura ko rivyo tugiye gusigura abarefije turongoye ni kubabwira yuko umutekano mu burundi uhari aba ni bamwe mu barundi bahungiye muri kongo bahora mu gihugu c'uburundi kuraba niba icuka kihari cobemera gutahuka batekanye ino nkuru iri muzo tugarukako ahandi hato ariko imbere yo kuja mu karere k'ibiyaga binini hejuru ni mukankusi abanza dushikiriza amakuru agezweho iganino kw'isi
igitero cy'umutwe witwaje intwaro cyaba cyarahitanye abenegihugu b'ubushinwa bane ahacukurwa amabuye y'agaciro mu ntara yituri ikungahaye kuri zahabu mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abanyekongo benshi nabo barishwe cyangwa bakomerekeye muri icyo gitero aho bamwe mu baturage baho bashyira ubwo bwicanyi ku barwanyi b'umutwe wa kodeko uvuga kurengera inyungu zabo mu bwoko bw'abanendu bahanganye nabo mu bwoko bw'abahema ibitero ahacukurwa amabuye y'agaciro no ku makamyo ni ibintu bisanzwe muri ituri na kure ahandi mu ntara ya kivu y'epfo ahacukurwa zahabu hari abashinwa benshi mu birombi amakimbirane ashingiye kuri zahabu hagati y'abaturage ba kongo n'abacukuzi b'abashinwa nayo aramenyerewe umuyobozi wungirije w'intara jean pierre bikirisende yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa af pati kodeko yinjiye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bw'abashinwa hafi y'umujyi wa abombi mu gace ka jugu ka ituri yakomeje agira ati twamenye imibare ya mbere ivuga ko abashinwa bane bishwe kandi ko abasirikare ba kongo babiri bakomeretse andi makuru aturuka mu karere yavuze ko abashinwa ari batandatu hamwe n'ababarindaga abasirikare b'abanyekongo babiri n'abasivili babiri nabo bishwe ambasade y'ubushinwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo ntacyo yahise ibivugaho ubwo yari bisabwe ejo kuwa gatatu mari imaze imyaka isaga icumi yibasiwe n'abajihadisite n'indi mitwe yitwaje intwaro hagati muri icyo gihugu cyo muri afurika y'uburengerazuba hahindutse indiri y'urugomo guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu umuyobozi ku rwego rw'intara utashatse ko amazina yatangazwa kuri wa gatatu yagize ati abasivili byibura makumyabiri n'umwe barishwe mu mudugudu wa jigwibombo uherereye mu birometero byinshi uvuye mu mujyi wa bandiyagara yitiriye icyo gitero abajihadisite undi muyobozi waho mu ijoro ryakeye yavuze ko abantu bagera kuri makumyabiri bishwe kandi ko umutekano muke wabujije abayobozi kujya habereye igitero ariko uhagarariye urubyiruko rwaho yavuze ko abasirikare nyuma baje kuhagera cyakora batanze amakuru ku rwego rw'ubuyobozi bombi babasabye ko amazina yabo adatangazwa bitewe n'imyanya barimo kuva agatsiko ka gisirikare gafashe ubutegetsi muri kudeta yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri amakuru ajyanye n'ibitero nk'ibyo ntakunze gushyirwa ahagaragara uhagarariye urubyiruko yavuze ko iki gitero cyatangiye mbere y'uko ijoro rigwa kandi ko cyamaze amasaha agera kuri atatu nawe yasabye ko amazina yadashyirwa ahagaragara ku mpamvu z'umutekano we tujye noneho mu murwa mukuru wa sudani khartoum aho abagore n'abana bahungiye intambara kuri misiyoni y'abagatolika bugarijwe n'inzara frederic nkundikije abahiye inkuru Pati Jacob Tele Kadana nawe nyene yuganiwe muri iryo sengero co kimwe n'abakenyezi hamwe n'abana barenga mirongo umunani yategerejwe gutubika umukanda kandi yarataye ibiro muri iki gihe ibifungurwa yari yashize ku ruhande biriko birahera abantu bashika mirongo umunani nibo bahungiye muri iryo sengero hamwe n'inyubako zaryo Dar Mariam Mission isengero ry'abakatolika riri muri quartier Al Shajara ko mu rwa mukuru Khartoum hama habereye ingwano hagati y'abasirikare b'igihugu hamwe n'umurwi wa gisirikare uzwi ku izina Rapid Support Forces. Iryo sengero rifise ibituro vy'isoro kandi igice kibamwo ababikira caraturiwe. muri iki gihe ibifungurwa bisigaye ari ingorabahizi ababikira bama batetse amababi y'ibiti bagaburira abana mu gihe abakuze batakironka ico bafungura utwigoro tw'ishirahamwe ry'abagira neza kwahuje two kugarukira abo bantu twarangiye batatu mu bakozi baryo bahasize ubuzima mu gihe abandi bakomeretse ivyo vyabaye mu gitero cakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho barashe ku modoka zikurikirana abo bagira neza barimwo maze abo bakozi bahitamwo gusubira inyuma abasirikare ba sudani hamwe n'abasirikare bigumuye bo mu murwi rsf baragiranije ico gitero cabaye ku bakozi ba croix rouge
ayo makuru yose mweje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika ayo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahera mu burundi ahavugwa igiciro c'indagara cavuduze cane cavuye ku bihumbi mirongo ine kija ku bihumbi ijana na mirongo ibiri abazicuruza ku isoko ya rumonge bavuga ko ikibazo giterwa n'uko zabuze mu kiyaga tanganyika inkuru ijwi ry'amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu burundi mw'isomerwa na tiarive ndayishimiye i kigali mu rwanda nta ruboga ruhari kandi ntabwo uri kurahabona hari mwanza gusa eh, bazikura hehe ntazihari uwo ni umwe mu bakenyezi twasanze mu gice cahora kigurishirizwamo amafi mu isoko nkuru ya rumonge amameza bahora baterekako imikeke canke indagara zaba izumye canke imbisi ziragaragara abadandaza nabo barajunje uyu niwo twasanze muri ico kibanza indagara zitaboneka twumva ngo ni kubera yamezi nyene ari mabi kuko n'abafise n'abagenda iyo nyene mu kurondera izo ndagara mu ruzi bazi uko nyene tugiye tuhagenda ku ruzi tukarondera tukabura noneho nawe urabona ko akaco twanze ngaha aha kweri inzara ni nyinshi kweri mu bantu badanaza imboga n'abazisuma twese ubu turashonje kweri aho mw'isoko yo mu rumonge ikiro c'indagara kitahora kirenza amafaranga ibihumbi mirongo ine vy'amafaranga y'amarundi ubu kigeze ku mafaranga ibihumbi ijana na mirongo ibiri ugiye ku musenyi wa tanganyika naho ahashikira amato avuye kuroba uhabona amato aziritse ku migozi gusa abaroba basanzwe bahaba barasubiye iwabo kuko batagifata imboga isoko y'amafi yahora iharema mu gatondo nikihabarizwa kuko nta mikeke canke indagara mbisi ziboneka mu kiyaga iyo zibonetse naho akadobo kahora ku mafaranga ibihumbi mirongo umunani kagugwa amafaranga ibihumbi amajana atatu vy'amarundi imiryango yabo bari batunzwe no kudandaza amafi ifise ikibazo co gufungura wewe vyakira gute kandi uri mu bibondo uri mu bana umaze kuja mu isoko ukabura uci utahana babonye uzinduka ugenda ugiye kudandaza mugabo ugataha ukonyene ntagire ivyo utwara umva wewe vyakira gute Eh, tuvyakira nabi cane kweri muri ico gice c'imboho bari bamenyereye gufungura ubugari n'akaboga ubu barahinduye nubwo bitoroshe bagafungura ubugari n'ibiharage biri mw'irengarenga canke amashu ubwo bukene bw'amafi buterwa n'uko mu gihugu ca tanzaniya hahora hava amafi menshi agaca ku kivuko ca rumonge atakiza mu burundi aho muri tanzaniya haheze hafi amezi abiri barahagaritse kuroba uyu murovyi wo mu rumonge yigeze gukorerayo arasigura igituma hahitanzaniya tanzaniya bahagaritse kuroba muri rinoci urabona mu bisanzwe muri tanzaniya aya mezi kuva n'aho bataba bapfunze uruzi bataroba hariya hariho umuyaga uterayo uteye amato baca bakuroga ngo ntamenagurwe n'uwo muyaga bagaca barindira nko mu kwezi kw'icenda umuyaga wanje guca nari sico gitumye indagara ziboneka mugabo navyo nyene tujemo gatoyi mugabo ico si cotuma zigabanuka kabisa abarobyi basigura kandi ko muri kino gihe hari imbeho amafasha yibira kure mu mazi ku buryo abarobyi batayashikira kubera ubuhinga bakoresha mu kuroba budateye imbere jimene mayumpu w'imyaka mirongo itandatu n'itatu afise amato aroba akabona ko hari agahaze kera tugikura hariho abagiriki bafise amata akuze y'ivyuma afise kuroba kure afise amatara araba kure ivyo bintu muri rakitanganyika ubu ntavyo kugira dusubire irya kampanye yo kuronka imboga nyinshi ifo yuko turonka n'imiburiburi abagwiza tunga urugero rwa mbere bazana icombo bibiri bitatu bine muri lak tanganyika bikaroba kuba badakoresha ubuhinga bugezweho mu kuroba byunyugwa n'ubukene bw'ibitoro nk'uko toyi gaburiyeri arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abarobyi mu burundi avyemeza iyo umuntu uvyo ataronse igitoro gikwiye ntaheza ngo arondere amafi iyo yoba ari hose naho yoba ari kure kuko hari igihe usanga mu mazi y'iwacu atari menshi bigasaba ko a- ajabuka mu mazi yo hakurya kongo eh, akayaronderayo kuko ifi ntuzisanga ntugenda gusanga aho ziri urazirondera rero ibyo ntibiba bigikorwa kubera ko acabona ko igitoki afise kidashobora kumugarukana n'ikigega ca komine rumonge kirahahombera nubwo musitanteri adatanga urugero rw'amatagisi yahora atozwa ku mafarobwe n'ayadandajwe mu masoko atandukanye y'iyo komine ubutunzi bwa komine rumonge buva ahanini mu matagisi atozwa mu mamesa no ku mafi yaba toyi gaburiyeri arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abarobyi yaba jimeni mayumu afise amato aroba barizeza ariko abakunda akaboga ko mu mpera z'uku kwezi imbeho izoba yagabanutse muri tanganyika amafi akaduga hejuru aho abarobyi bashobora kuyafata Thierry Ndayishimiye urakoze tukivuga ku vy'Uburundi intumwa z'impunzi z'abarundi n'iza Republika ya Demokarasi ya Kongo zahora mu rugendo rw'imisi itanu mu Burundi muri gahunda y'ishami rya ONU gitaha impunzi ku isi yitwa genda urabe impunzi z'abarundi zari muri urwo rugendo zivuga ko umutekano wagarutse muri ico gihugu ariko zikemeza ko ubukene buzura inzara inkuru ya Vedaste Ngabo ari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo izi ntumwa zari zigizwe n'impunzi zo mu nkambi ya mulongo na rusenda ndetse n'iziba hanze y'inkambi hamwe n'abayobozi ba teritwari ya fizi na uvira abahagarariye sosiyete sivile na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ubwo zari zigarutse zivuye mu burundi zaganiriye n'ijwi ry'amerika zemeza yuko buri wese yagize amahirwe yo kugezwa mu ntara avukamo ndetse no kuganiriza impunzi zahungutse mu myaka yashize izi mpunzi zanasuye intara ya kibitoki ikomokamo abantu benshi bahungiye muri kongo Deo Ntakirutimana ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongwe yari muri izi ntumwa zari zimaze iminsi itanu mu Burundi yari iwabo mu ntara ya Karusi asanga amakuru y'umutekano muke babwirwa ari mu buhungiro atandukanye n'ayo yiboneye ageze iwabo ubutumwa tugiye guhereza impunzi bagenzi bacu tugiye kubasigura kwanza umugambi abategetsi ba kongo batunganije kuye- ko wagize akamaro ati kubera iki twabonye neza ko uburundi ari nyabagendwa atangorane n'imwe atabyo guhohotera umuntu jewe nk'aho amahoteli agenda araramo yose nta n'umuntu yeza kumbaza ngo karangamuntu ngo ibitamburisho kandi tugishika mu burundi delegation generale de la patriema sa insertion et integration yavuze ati kugira ngo mumenye igihugu cyanyu ngene kimeze umuntu wese ashaduka ku gatumba iwe twese twaje twigana mu mihana iwacu nta muntu yigeze atukomakoma n'umwe bisigura ko ibyo tugiye gusigura aba- abarefije turongoye ni ukubabwira yuko umutekano mu burundi uhari Albert Hakizimana nawe yari muri izi ntumwa yari iwabo mu ntara ya Kibitoke ifite umubare mwinshi w'impunzi ziri mu nkambi ziri muri Kongo yagize amahirwe yo gusura imitumba itandukanye ndetse no kuganira n'abantu batandukanye nawe asanga ibyo bahunze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu byarashize guhunguka ndumva bindimwo bindimwo by'ukuri kuko uko nabwumva siko nabusanze Eh, kuko haravugwa ibibazo by'imbonerakure oh, uciye aha bigenda ukwe ugiye uko eh, eh. naragezeho je naratembereye kandi natembera ndumwe n'izo mbonerakure kuko ziranzi niho mvuka twarayaga nabo nta n'uwigera ampamagara ngo wowe uvaho uja hehe canke ngo umaze iminsi he oya Eh, atakosa wakoze nibaza ko nta muntu n'umwe ashobora guhohotera gusa nubwo izi mpunzi zivuga yuko mu Burundi hari umutekano ugereranyije n'igihe zahunze zisanga hari ikibazo cy'inzara ndetse n'ubukene bwinshi ugereranyije n'aho ziri mu buhungiro muri Kongo Joseph Minani aserukira impunzi zahunze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo irindwi na kabiri ziba muri teritwari ya Fizi nawe yari muri izo ntumwa we yagendereye intara ya Rumonge mu burundi ntacyo nanezeyo cyane mugabo icyo nasanze bwikomeyeyo cyane ni ubuzima ukuntu ko abantu bo- baronka imfungurwa usanga ari ibintu usanga bikomeye gatonya ni nibyo bisaka kugora n'aba ba- aba bene wacu bahunguka bagiye mu burundi gute bigenda gute usanga mu burundi indya zaraduze ibeyi indya zaraduze ibeyi amafaranga asa n'ayakorotse agaciro Bamwe mu bagize sosiyete sivile bari muri uru rugendo bahoraga binubira uburyo abarundi bahunguka abandi bahunga bahamya yuko umutekano ari wose mu Burundi Mateso Mutari ni umuyobozi wungirije wa sosiyete sivile muri Fizi Tumefika kwenye provinsi ya Chibitoke kule Rugombo, tumefika kwenye provinsi ya Ubanza, Bujumbura Meri, Bujumbura Rural,
twageze mu ntara ya cy'ibitoki mu rugombo twageze mu ntara ya bubanza na meri bujumbura ndetse na rirare na rumonge twiboneye n'amaso yacu ko hari umutekano umutekano urahari mu burundi kuko abo twaganiriye n'abayobozi ndetse n'abahungutse batweretse yuko hari umutekano prosperi abiyona ni umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri buvira nawe yari muri izi ntumwa zari zivuye i burundi yemeza yuko urugendo bakoze ruzafasha aba barundi gukangurira izindi mpunzi guhunguka ku bushake bwazo iyi gahunda ya go ndc ibaye nyuma y'aho muri uyu mwaka ibikorwa byo gucyura impunzi ziva muri congo zijya mu burundi byari byahagaze bitewe n'uko impunzi zahunguka nyuma y'igihe gitoya zikongera zigahunga bityo bigatera abandi barundi ubwoba bwo gutaha vedase ngabo ijwi rya amerika uvira ijwi rya amerika washington dc turacabandanye n'amakuru tubafitiye inzego zijeje amagara y'abana mu ikambi ya nduta iri muri tanzania zivuga ko abana igihumbi n'amajana abiri na mirongo irindwi na babiri bari munsi y'imyaka itanu bugarijwe n'indwara ya kwashi ituma badakura neza mu ikambi ya nyarugusu naho abana bafise ico kibazo bagera ku gihumbi n'amajana abiri james jovin yabiteguye ibyo bitigiri byemezwa na muganga tumene nyundo ushinzwe iby'ubuzima bw'abana mu nkambi za nduta na nyarugusu mu kiganiro yahaye ijwi ry'amerika muri komine kibondo kuri uyu wa gatatu avuga ko bafise umugambi wo gukemura ikibazo cy'indwara zitandukanye agaragaza ko ibice cumi n'umunani ku ijana by'abana bari munsi y'imyaka itanu barwaye indwara zivana no gufungura nabi mu nkambi za nduta na nyarugusu bapfa hafi buri mwaka kama mnavyofahamu wilaya yetu ina kambi ya wakimbizi nako kule kuna watoto chini ya miaka mitano.
Nk'uko mubizi komine yacu icumbikiye impunzi zahungiye mu nkambi ya nduta muri iyo nkambi naho hari abana benshi bari munsi y'imyaka itanu hafi abarenga igihumbi majana abiri barwaye indwara ya bwaki co kimwe no mu nkambi ya nyarugusu ubu turi mu migambi yo gukemura ico kibazo mu bana bose babarizwa muri komine kibondo no mu nkambi zahungiyemwo abarundi no mu baturanyi b'inkambi za nduta na nyarugusu ico kibazo kirahari abarenga ibihumbi mirongo indwi bugarijwe n'icyo kibazo ari nayo mpamvu turimo turashakisha umuti wo gukemura icyo kibazo kibangamiye abatari bake mu nkambi no mu baturanyi Wananchi wa Kibondo ambao tunawahita kwa jina maarufu kama host community.
Ishyirahamwe mpuzamakungu yita ku bifungurwa PAM muri komine Kibondo yemeza ko riri mu migambi yo kongera ingufu mu bijyanye n'ubuzima bw'abana basinzikajwe n'indwara zo gufungura nabi mu gihe ridashoboye gutanga ibiribwa bihagije ku mpunzi. Uyu ni Sara Musangi yaserukiye ishyirahamwe PAM.
Ni mategemeo ya WFP kwamba angalau sasa wa- watoto wenye utapiamlo watakuwa wanatambuliwa mapema.
PAM itegekanya ko amatohoza y'abana barwaye bwaki azoza arakorwa hakiri kare mu ntumbero yo kubavura no kugabanya ibitigiri by'abapfa ikindi tuzotanga ibikoresho byo gufasha mu buvuzi no kumenya abana barwaye hakiri kare kugira bavugwe batarasinzikara cyane Basi anapokutana na watoto wenye utapiamlo achukue hatua.
nk'uko bamwe mu babyeyi babibwiye ijwi rya amerika ibiribwa ni kimwe mu bibazo bikomereye impunzi z'abarundi mu nkambi za nduta na nyarugusu mu gihe minsi yose bamira ku bugari n'ubushaza hafi buri mwaka impunzi zo mu nkambi ya nduta zivuga ko ikibazo cyo gufungura nabi kibasira n'abakuze kuko impunzi yitwa impunzi kabisa iritabwaho ikaronka byose ibisabwa ibikeneye impunzi ahubwo jewe mbona yuko ngaha am- kweri mw'iyi nkambi kintu cerekeye ubuzima bwo mu bifungurwa kweri ndabona yuko umengo ico nico kigizene kiduteye ingorane kabisa kiraduteye ingorane gose budufasha akatwiyumvira ko bakazadunda ibyo kurya nk'iripikira ukwezi turose ifu n'ibi- n'ubushaza hanyuma tukaronka nk'umuceri n'ibiharage bakazaduhindura mu ntumbero z'uko kugira ngo turusheho kugira amagara meza ubasaba ko hogira n'undi munsi mukatwiyumvira ko mukadukabira utwo kurya kaduha nk'izindi zo kurya kuko abantu kweri amagwara yabaye menshi amayisitoma mu gihe leta ya tanzania n'u burundi bari mu migambi yo gutahukana impunzi zose z'abarundi imfashanyo zigenewe impunzi zaragabanijwe ku rugero runini bigatuma ubuzima bubi kandi bugoye cyane mu mpunzi zahungiye mu gihugu cya tanzania twahora duhabwa amagarama magana atatu na mirongo umunani kira muntu ariko ubu dusigaye duhabwa igarama amajana atatu na mirongo ibiri ni ukuvuga injya zaragabanutse ko rwose kandi binasubiye turonka injya zitameze neza nk'ubuzima uh, bw'abantu buca bugenda nabi hariho abatajya ubugari bivanye n'ubumuga bafise ku bw'izo mpamvu impunzi zisaba leta ya tanzania na seri gukemura ibyo bibazo bisunze amategeko mpuzamakungu agenga impunzi kuva muri komine kibondo iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ijwi rya amerika mu nkuru zihariye zibasobanurira ibijanye n'amatora muri leta zunze ubumwe za amerika y'uno mwaka umukandida w'umugambi w'abarepublicain donald trump avuga ko ashaka gutegeka manda zitatu nk'umukuru w'igihugu ariko none ibi birashoboka thomas kamirindi si ubwa mbere trump atangaje ko yifuza manda ya gatatu nko guhera mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda yabivuze inshuro nyinshi ubu arimo arashaka iya kabiri ariko mu kwezi kwa gatanu gushize ubwo yarimo yiyamamaza imbere y'ishyirahamwe rikomeye riharanira uburenganzira bwo gutunga imbunda national rifle association nabwo yagarutse ku gitekerezo cya manda ya gatatu atarabona n'iya kabiri FDR, 16 years, almost 16.
fdr imyaka cumi n'itandatu imyaka hafi cumi n'itandatu yagize manda enye simbizi ariko se twe tubaye aba manda eshatu cyangwa manda ebyiri nimumbwire
uwo trump yise fdr ni franklin delano roosevelt azwi cyane ku nyuguti zitangira amazina ye yabaye perezida wa mirongo itatu na kabiri wa leta zunze ubumwe za amerika niwe wenyine mu mateka y'igihugu warengeje manda ebyiri yari uwo mu ishyaka ry'abademokarata yatowe inshuro enye mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatandatu igihumbi magana cyenda na mirongo ine n'igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane yitabye imana akiri ku butegetsi bisanzwe azize urw'ikirago ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu amaze amezi abiri yimitwe muri manda ye ya kane na nyuma rero y'imyaka cumi n'ibiri n'amezi abiri ku butegetsi yari afite imyaka mirongo itandatu n'itatu y'amavuko kugera rero kuri fdr itegeko nshinga ntiryavugaga inshuro umukuru w'igihugu yemerewe cyangwa abujijwe gutegeka ariko abanyapolitiki ntibyabanyuraga ikigo cyitwa national constitution center gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa philadelphia muri leta ya pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu cyazobereye mu bumenyi bw'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika no kuryigisha muri rubanda kitubwira ko bamwe mu bo mu nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu congress bagerageje kuvugurura itegeko nshinga inshuro zigera kuri magana abiri kuva mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na gatandatu kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine kugira ngo bashyiremo umubare ntarengwa wa manda za perezida wa repubulika kongeresi yemeje bwa mbere na mbere umushinga w'ubu bwoko mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na karindwi nyuma y'imyaka ibiri fdr yari amaze atabarutse niryo vugurura rya makumyabiri na kabiri ry'itegeko nshinga ryabaye itegeko burundu mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na rimwe bitatu bya kane bya leta zari zigize igihugu icyo gihe zimaze kuwuha umugisha zari mirongo ine n'umunani wari ukeneye mirongo itatu n'esheshatu byibura uyu mubare wabonetse ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwa kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na rimwe leta ya minnesota iri mu burengerazuba bwo hagati bwa leta zunze ubumwe za amerika irangije kuwemeza rivuga ko nta mukuru w'igihugu ugomba kurenza manda ebyiri ku butegetsi nyamara trump siwe munyapolitike wa mbere uvuze ibya manda ya gatatu hari n'abaperezida bane bayishatse birabananira ulysses grant mu gihumbi magana umunani na mirongo inani Theodore Roosevelt mu gihumbi magana cyenda na cumi na kabiri, Woodrow Wilson mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na Harry Truman mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na kabiri. Uyu Truman ivugurura rya makumyabiri na kabiri ryasanze ari ku butegetsi rivuga ko ritamureba. Ryatangiye gukurikizwa ku wamusimbuye Perezida Dwight David Eisenhower wategetse kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatatu kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe Perezida Ronald Reagan umurepubulikani benshi bo mu ishyaka rye bavuga ko ari intangarugero mu mitegekere yagize manda ebyiri kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na rimwe kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda nawe yari mu banyapolitiki barwanya ivugurura rya makumyabiri na kabiri ry'itegeko nshinga bityo iminsi itatu mbere y'uko ava ku butegetsi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa televiziyo NBC ku itariki ya cumi na karindwi y'ukwa mbere igihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda
ni ishyaka ryacu ryashyizeho irivugurura nk'uburyo bwo kwihimura kuri perezida roosevelt wabatsinze mu matora inshuro enye zikurikiranije rirahonyora demokarasi n'uburenganzira bw'abaturage bwo kwitorera uwo bashaka inshuro zose bashaka nzashakisha uburyo rubanda barikuraho
gusa rero uwo ari we wese washaka manda ya gatatu yagomba kunyura inzira ndende cyane kugira ngo abigereho byamusaba ko ivugurura rya makumyabiri na kabiri ribanza guseswa n'irindi vugurura ry'itegeko nshinga iri ryabanza kwemezwa na bibiri bya gatatu by'amajwi y'imitwe yombi ya kongeresi na bitatu bya kane bya leta mirongo itanu zigize igihugu ni ukuvuga byibura leta mirongo itatu n'umunani byafata imyaka yaba rero Trump yaba Biden uzatsinda wese mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha izaba ari manda ye ya nyuma na nyuma ijwi rya amerika ni no ngaha duce dusozerera igice ca mbere c'amakuru yacu y'uno munsi kuri mikoro mari kumwe na diane ninahazwe yakoze nadia taha yayegeranije ndabikibanuye ndabipfuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose ahaje turongera saa moya n'iminota mirongo itatu ku masaha yo mu burundi no mu rwanda mu yandi makuru ngiye kubategurira
uyu munsi abanyamerika barizihiza isabukuru y'imyaka magana abiri na mirongo ine n'umunani leta zunze ubumwe za amerika imaze ivutse ku itariki ya kane z'ukwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi mirongo irindwi na gatandatu nibwo inteko nkuru yayoboraga icyo gihe intara cumi n'eshatu z'ubukolonize bw'abongereza muri amerika ya ruguru yemeje inyandiko ya nyuma y'itangazo ry'ubwigenge icyo gikorwa cyatumye izo ntara cumi n'eshatu zaje kuvamo leta nshya zigaragariza amahanga ko zigobotoye ingoyi ya gikolonize y'ubwami bw'abongereza itangazo rihamya ubwigenge nubwo ryanditswe nyuma y'umwaka intambara y'ubwigenge itangiye ntabwo ryazanye igitekerezo kimwe gusa cy'impinduka ahubwo byabaye bibiri by'amahindura bitewe n'uko ibintu byari byifashe muri icyo gihe twavuga nko guhutaza no guhohotera buri munsi uburenganzira n'ubwisanzure bw'abaturage b'intara z'ubukolonizi byakorwaga na guverinoma y'umwami george wa gatatu w'ubwongereza bibaye ngombwa ko abaturage b'uruhande rumwe basesa umubano mu bya politiki wabahuzaga n'urundi ruhande igitekerezo cya kabiri cy'impinduka ni ukwamamaza ku mugaragaro ko abantu bose imana ibarema bareshya iyi mvugo mu by'ukuri ivuga ko abantu bose bavuka bafite uburenganzira bumwe hariho uburenganzira bwo guhabwa agaciro uburenganzira bwo gufatwa nk'abandi baturage bose no guhabwa uburenganzira bukwiriye bwo kwishakira ubuzima bwiza iyi mvugo rero niyo nkingi remezo y'amahame abumbatiye igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ayo mahame niyo fatizo ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika itegeko risumba ayandi mu gihugu ariko nubwo kenshi tutabashije kubahiriza ayo mahame urukozasoni rugaragara cyane akaba ari ukubona ubucakara bwarakomeje bukamara imyaka mirongo inani nyuma y'itangazwa ry'ubwigenge bwatumye havuka umwuka mushyashya w'impinduka yagiye ikosora ibikorwa by'urukozasoni uko imyaka yahise indi igataha ndetse na n'ubu uwo mwuka w'impinduka ukaba ugikomeza gufasha igihugu mu guhangana n'ibizazane bigenda bivuka perezida biden ati uyu munsi turizihiza ubwigenge bwacu turizihiza ubwisanzure n'uburenganzira bwacu
mu gihe ibindi bihugu byashyizweho hakurikijwe imiterere y'ubutaka amoko amadini leta zunze ubumwe za amerika nicyo gihugu cyonyine mu mateka y'isi cyashyizweho bagendeye ku gitekerezo nibyo igitekerezo icyo gitekerezo kivuga ko twemera nta shiti aya mahame y'uko abantu bose baremwe bareshya abantu bose rurema yabahaye uburenganzira budasubirwaho muri ubwo burenganzira harimo amagara ubwisanzure no guharanira kubaho neza
among them life, liberty, and the pursuit of happiness.
perezida biden ati ntabwo buri gihe twujuje ayo mahame ariko nta na rimwe twigeze tuyitaza none uyu munsi ndetse na buri munsi tugomba kwatura ku mugaragaro tuti ntituzatatira na rimwe ayo mahame
It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile.